all dis old mama yongi wey don decide say they go always continue to dey fight their junior ones na god na im go help us answer them one after the other. Because shame no dey their eyes if they really really love kabiyesi they go respect the throne They go respect am wetin im wan do They go obey am They no go dey talk any anyhow They talk down queen naomi wey dem know say kabiyesi love the matter choke Una welcome back again to my YouTube channel, my correct correct people. If this the first time when you see our YouTube channel, I beg make you try like the video and subscribe to our YouTube channel. If you now returning subscriber, I thank you. Now you go go go be the real MVP. My correct correct people, another one don't happen again inside the palace. But one thing where we know be say Queen Naomi must come back, enter her rightful place, which is the palace of the Oni of Ife. All these Auntie Agbaya, um, mm, Ifa wives, all these uh, end time Oloris, they go need to come out for the palace for Queen Naomi. You see, Tope, Toby, Marian, all of them, they go need to come up for the palace because e be as if say di more wey kabiyesi they leave dem for inside the palace The more dey dey feel as if say dey get more and more right to dey shit They do more and more things wey go cause pain to both queen naomi and the kabiyesi if they do one kabiyesi forgive them. e be like say dey go go wear coat prepare come do another one They are ready, ready. rada rada It e done too much ah kabiyesi dey see something for dat palace o hey hey na only pipo wey dey for inside ile ife na im go tell una wetin dat man dey truly dey go through wetin concern ronke concern di return of queen naomi back into di palace wey she dey fear as if say na her birthright to come give KBC advice i know they understand these things sometimes wetin no concern you wetin no they give you joy wetin you know for the depth of your heart say you know want make it happen you can't. They try to They behave They misbehave like say now you be the advocate They talk as if say you truly get the interest of KBC at heart for mind obviously people don't. They able to see through all these oloris They no get any good intention. or love for Queen Naomi. That one don already They established. We don't hear another alleged information no straight from inside the palace of the Ooni. And eh, we hear say Ronke e come outside come tell Kabiyesi say he gets major reason why she feels say make Kabiyesi stop to the work towards bringing Queen Naomi back into the palace. she talk say queen naomi no go fit perform all those things wey olori ashley dey perform una know say ronke and ashley dem be family members dem dey related both of dem dey are blue blooded and according to how we don hear di story we hear say ashley na she be di calabash lady and na she dey in charge of anything wey concern carrying calabash or sacrifice or anything wey dem dey do wey involve entering di shrine or all those those kind of things na olori ashley na im dey always dey handle that department so na we dey hear say eh, olori ronke e don go meet kabiyesi dey try to advise kabiyesi on the reason why make kabiyesi forget bringing queen naomi back because if im bring queen naomi back send dem all out of the palace say nobody go dey handle all those shrine business for kabiyesi again and I know say Queen Naomi na Christian, but we know say the intention of um ronke when make them dey talk dis things not be better intention not be from a good place wrong. ronke go they give kabiyesi advice on to say the return of queen naomi i say this anti agbayas They no go ever ever rest and they no want rest the matter choke everybody as old as all these women are they no wan respect themselves. They always they try to put themselves before queen naomi so what is wrong? ronke they try talk now be say eh, the thing where ashley they do for for inside the shrine e dey more important that the thing where queen naomi go come do inside kabiyesi life when she come back into the palace I don't know how these women the reason. I don't know how they think something. Nothing wey they go do go ever ever stop the return of Queen Naomi. Another fact they never fit to establish or wrap their head around because the now <laughs> na they go pay them oh, because Queen Naomi it go definitely come back to her rightful place which is of course the KBC, the palace itself because now there be her rightful place. Obviously they don't want make this one happen. That is why they they fight two. tooth and nail morning and night they come up with different different strategies to make sure say kabiyesi e blow over the, the, the thinking of bringing Queen Naomi back into the palace. Another way we hear say Ronke talk, oh, he say, eh, Sheikh Abiesi remember how Queen Naomi embarrass him? how Queen Naomi go on Instagram, go post something about him? tell him, say he no want Ile-Ife people again, he no want be Queen of ile again, keri keri keri keri. And eh, say if he bring Queen Naomi back into the palace, say the likelihood say Queen Naomi go still do that kind of embarrassing thing They very very high. Our talk say Are poor. dis woman then they very very rich also and dem ready to do and undo eh <laughs> so you want tell me say ronke no understand the reason wey make we now me go do that thing we do Now dem suppress am now Now all of them nice suppress her. When they still they date her husband they no allow her husband see her They no allow her husband give her the kind of love where he supposed to give her They no allow her husband see her face enjoy her presence and everything Now they scatter everything Now make her run more for the palace she run for her dear life say instead of gonna cry me make i come comot for this relationship It better for me like that. but yet all these women jealous. jealousy no let them see road They go pay elder elders make dem come talk one thing pay prophetess make dem come talk one thing They dey do different different manipulative things to make sure say queen naomi no come back for the palace but obviously they continue to dey fail over and over again Their failure e no get any end e no get any end because queen naomi go eventually come back to the palace ronke dey waste her time ronke dis idea wey im dey bring now make im take am go law court go find who go help am prepare her divorce documents because kabiyesi e go finally divorce am because kabiyesi don tell dem say stop putting mouth for wetin concern me and queen naomi no dey put mouth for our matter i no want make you dey put mouth for our matter any contin wey concern me and queen naomi no dey put mouth for our matter but you see all these women im dey feel as if say im dey do kabiyesi a favour by choking mouth for wetin no concern am dey tell kabiyesi say eh, queen naomi go later disrespect am e go disrespect ileife pipo e go disrespect im papa kabiyesi dey say wetin concern you for dis girl matter girl wey you senior wey you fit to born wetin concern you for her matter comot your mouth for her body she is the one i love whether you like am or not na she my heart dey for kabiyesi he e don tell am say nobody go fit handle the shrine matter say make kabiyesi allow queen naomi eh, make him allow am no come to the palace again so that to avoid all these bad things from happening i say which kind of more idea be this one you know say marian eh, marian try try try you oh. but when marian don try try try try see say all the things wey im dey try do no one dey work una see say marian comot hand But you see this Ronke own now, be like say Ronke was past Marian. Because Ronke they obviously see say the things when they try to do no they work out. But she they try to choke her head to make sure say eh, they work out by fire by force. Love no be by force. If we one think can save. if na person wey go they handle the Shirai matter, when Queen Naomi they inside the palace, Queen Naomi know they ah, you know they handle Shirai matter because na a child of God. And Kabiyesi know say Queen Naomi na Christian, na prophetess, so e no go fit do shira thing don't already know if they even they find people who go do shira thing talk where they there Toby dey there ashley they there Mary and there she dey there so even though self queen naomi come back and talk say eh she know they do shira thing any of them can do it They feel come from there They know where they come palace again They feel come from their eh, any anywhere wey see buy apartment from them. come they can come do eh, their duties in the shrine when time comes i say dis women are jealous. jealousy no go put them for wahala abeg make you let me know what you think about this matter for the comment section because the matter they choke each and every day make you feel free to share your thoughts for the comment section because i don't know again i don't know wetin i go talk Don't care about the entire person I abeg make you remember to like this video if you never like am mm, subscribe to the youtube channel if you never subscribe i go bring on a more update too oh, as things they unfold for inside the palace of the Oni of Ife. I'm oh, gonna watch the video appear here. लिए